urumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi igisoro muri uganda ni kuri mirongo inani n'umunani ibice icyenda fm ya voice of muhabura mudusanga kandi ku rubuga wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook x instagram na youtube kuri radiyo yacu voa kuri mikoro muri kumwe na Jeffrey mutagoma u rwanda rwatangaje ko rwifuza kuzakira imikino y'isiganwa ry'amamodoka yitwa formula wani
today through this partnership the winning formula we have it here in kigali we have the team we have the right leadership gakwaya christian perezida w'ishyirahamwe ry'umukino w'isiganwa ry'imodoka mu rwanda aragira ati uyu munsi binyuze muri ubu bufatanye hano dufite itsinda rya higayandi mu mukino w'isiganwa ry'amamodoka dufite ikipe dufite ubuyobozi buboneye mu by'ukuri simbona abandi bahiga urubyiruko rw'afurika minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika antony blinken yagiye uruzinduko rutatangajwe muri iraq perezida wa turukiya Tayyip Erdogan yavuze ko igihugu cye gishobora kugira uruhare mu gukemura amakimbirane hagati ya sudani na emira ziyunze z'abarabu naho mu ntara ya gaza abanyepalesitina mirongo itatu na batatu baguye mu bitero by'indege z'igisirikare cya israel bashyinguwe uyu munsi amakuru arambuye ni mu kanya gato ntimujye kure amakuru ku ijwi ry'amerika tuhereye kwavugwa hirya no hino ku isi kuri uyu wa gatanu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika antony blinken yagiriye uruzinduko rutunguranye muri iraq kugira ngo abonane na minisitiri w'intebe mohammed shia al sudani baganire ku bihe bizaza by'igihugu gituranyi cya siriya eugene mukankusi blinken arazenguruka ku karere k'isi nyuma y'isenyuka ryihuse rya guverinoma ya bashar al assad imbere y'imitwe y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa siriya ihirikwa rya asade ryatunguye ubutegetsi bwa amerika kandi ubuyobozi bwa perezida joe biden ucyuye igihe burahamagarira inyeshyamba zatsinze gushyiraho guverinoma itarimo imitwe ya kisilamu kandi idaheza amatsinda y'abanyakamwe muri siriya minisiteri y'ububanyi n'amahanga muri amerika yavuze ko blinken i bagdad azashimangira ingamba z'ubufatanye bwa amerika na iraki amahoro ya iraki umutekano n'ubusugire bw'iki gihugu iyi minisiteri yagize iti azanaganira ku mahirwe y'umutekano mu karere no ku bibazo bihari harimo no kwihangana kwa amerika mu gukorana n'imiryango yose yo muri siriya kugira ngo hazabeho inzibacyuho ihuriweho uruzinduko rwa blinken ntirwatangajwe kugeza amaze kubonana na minisitiri w'intebe wa iraki mohamed shia al sudani kuri uyu wa gatanu umutegetsi muri amerika yatangarije ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters ko washington ibona uyu mwanya nk'amahirwe yo kurushaho kugabanya ijambo rya irani yavugaga rikijyana mu karere
jane mukankusi komeza tubwire iby'uko perezida wa turukiya Recep Tayyip Erdogan yavuze ko igihugu cye gishobora kugira uruhare mu gukemura amakimbirane hagati ya sudani na emira ziyunze z'abarabu Erdogan yabibwiye umuyobozi w'akanama k'ubusugire bwa sudani Abdel Fattah al Burhan kuri telefone uyu munsi kuwa gatanu nk'uko perezidansi ya turukiya yabivuze ingabo za sudani zashinje inshuro nyinshi emira ziyunze z'abarabu kuba zarahaye intwaro n'inkunga umutwe witwara gisirikare wa rapid support forces rsf mu ntambara yo muri sudani iki gihugu cya emira ziyunze z'abarabu kirabihakana abakurikirana ibihano bya onu basobanuye ko ari ibirego bafitiye gihamya ko emira ziyunze z'abarabu zahaye inkunga ya gisirikare rsf itangazo rya perezidansi ya turukiya ryavuze ko perezida erdogan yabaye nkumvikanisha ko turukiya yabyinjiramo kugira ngo ikemure amakimbirane hagati ya sudani na emira ziyunze z'abarabu nk'uko yahuje ibihugu bituranyi byo mu ihembe rya afurika mu mpaka byari bifitanye ibyo ni somanze perezidansi yavuze ko erdogan yanahamirije borhan amahame y'ibanze ya turukiya yo kurengera ubusugire bwa sudani no gukumira ikintu cyose cyatuma iki gihugu gihinduka isibaniro ry'amahanga mu itangazo ritandukanye ry'akanama k'ubuyobozi bw'ubusugire bwa sudani burhan yavuze ko yakiriye neza uruhare urwo ari rwo rwose turukiya yagira mu kurangiza intambara yahamagariye kandi turukiya kurushaho gushora imari muri sudani yumvikanishije icyizere cye ku ruhande perezida wa turukiya ahagazemo na guverinoma ye mu gushyigikira abaturage ba sudani n'amahitamo yabo
tugiye mu ntara ya gaza aho abanyepalesitina mirongo itatu na batatu baguye mu gitero cy'indege za israel imirambo yabo rero yakinguwe uyu munsi mu marira menshi abo mu miryango yabo basomaga imirongo yo muri koran igitabo gitagatifu cya isilamu mbere yo kubashyingura eugene mukankusi byagenze bite icyo gitero cyabasanze ku biro by'iposita aho bari barahungiye amakuru aturuka mu buvuzi avuga ko imiryango yahungiye intambara imaze amezi cumi n'ane ku biro by'iposita mu nkambi y'inuseriyate icyo gitero cyo mu ijoro ry'ejo kuwa kane cyangije amazu menshi yegereye iyo nkambi imwe mu mibiri y'abahasize ubuzima yari mu bitaro bya al auda enuseriyate izingiye mu myenda y'umweru indi mu biringiti abantu bavanye mu ngo imiryango yayijyanye ku marimbi hashize amezi misiri na katari bahuza imishyikirano yo guhagarika imirwano bashyigikiwe na leta zunze ubumwe za amerika ariko bananiwe kumvikanisha impande zombi umujyanama wa amerika mu by'umutekano jack sullivan yavugiye iteravive ejo kuwa kane ko atekereza ko amasezerano yo guhagarika imirwano mu ntara ya gaza no kurekura ingwate byaba biri hafi mu gihe israeli yatanze ikimenyetso cy'uko yiteguye kandi hamas irimo kugenda yimuka israeli yavuze ko yari yibasiye umuyobozi wa jihadi ya kisilamu kugira ngo atagaba ibitero ku basivili b'abanyayisirayeli no ku ngabo zayo isirayeli ishinja uyu mutwe w'abarwanyi kwigabiza ibikorwa remezo bya gisivili no kwikingiza abaturage mu bikorwa byawo isirayeli ntiyavuze mu mazina uwo muyobozi mu mutwe wa jihadi ya kisilamu nuseirate ni imwe mu nkambi umunani za kera z'intara ya gaza ku ikubitiro yari y'impunzi z'abanyepalestina guhera mu ntambara yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani mu bihe by'ishingwa rya isirayeli ubu ni igice cy'umujyi utuwe bikabije n'abantu bateshejwe ibyabo baturutse mu mpande zose z'intara ya gaza
eugene mukankusi tugushimire namwe inshuti mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viwe akadomo komu ni urubuga mukurikiranaho aya makuru aho waba uherereye hose ku isi urayavugaho iki duha ibitekerezo byawe kuri facebook instagram na youtube ndetse na x aho ushobora kubiduha kuri radiyo yacu viwe mu kanya katarambiranye turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika duhereye mu rwanda aho uyu munsi rwatangaje ko rwifuza kuzakira imikino y'isiganwa ry'imodoka yitwa formula one ni mu nama rusange y'ishyirahamwe ry'uyu mukino yafunguwe ku mugaragaro i kigali uyu munsi umuyobozi w'iryo shyirahamwe mohamed ben solaiman ukomoka mu uh, uh, gihugu ki uh, Mohamed Suleiman rero mu mbabarire yashimye leta y'u Rwanda uko yashimiye uko bakiriwe kandi biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo uwo mukino utere imbere ku mugabane wa afurika ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu w'imikino annette mugabo wirirangwa amahoro
yego nyiriwe neza wiriwe neza natwe turaho annette wakurikiranye rero iby'iyi nama ubusabe bw'u rwanda bwo kwakira uyu mukino bwari bwitezwe
ntabwo ntekereza ko umuntu yavuga ko ari ikintu cyaje gitunguranye kuko u rwanda kuva rwatangazwa ko ruzakira iyi nama ntekereza ko hari porobabiriti nyinshi cyangwa hari amahirwe menshi yuko mu by'ukuri kuba perezida yabitangaza ko u rwanda rwifuza kwakira iyi mikino bishobora kutaba ari ikintu abantu batekerezaho kenshi
kugeza ubu ariko mu rwanda nta bikorwa remezo bihari byerekeyeho uyu mukino wakorerwa abatanze ubwo busabe hari icyo babivuzeho
kugeza aka kanya birazwi neza ku makuru ahari birazwi neza ko iyi mikino u rwanda niruramuka ruyakiriye izakinirwa mu karere cyangwa se ibibuga byayo bizubakwa mu karere imihanda ikinirwamo izubakwa mu karere ka bugesera ni ukuvuga ngo rero n'ubundi ubona ko ni ikintu leta irimo gushyiramo imbaraga irimo gukora ubona ko ari ikintu basa nk'aho biteguye ahubwo wenda icyari gitegerejwe byari ukuvuga ngo ni leta y'u rwanda izabitangaza ikaba yatangaza ko ishaka cyangwa yifuza kuba yakwakira imikino uyu munsi rero nibyo byabaye ntekereza ku bijyanye n'ibikorwa remezo mu gihe baramuka bahawe ayo mahirwe yo kwakira ku rwanda twabonye ko ari kenshi mu by'ukuri iyo bagiye kwakira ibikorwa runaka cyangwa inama runaka kubaka ntabwo ari ikintu kibagora kandi n'ikindi perezida w'iri shyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku mamodoka ku isi Mohamed yavuze ko biteguye gukora igishoboka cyose kugira ngo bafashe u rwanda haba mu kurutera inkunga ndetse no kurwumva kugira ngo byibuze ibikenewe byose kugira ngo iterambere ry'uyu mukino wa formula wani cyangwa se wo gusiganwa ku modoka ube watera imbere mu gihugu cy'u rwanda ibyo rero nabyo ni ibigaragaza ko biteguye kuba bafasha u rwanda mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo u rwanda rube rwakwitegura iyo mikino mu gihe rwaba ruhawe umwanya wo kurwakira kandi wibuke ko rurimo rurahatana n'igihugu cya south africa hari rero amahirwe menshi ntekereza ko u rwanda rushobora kuba rwakwakira iyi mikino ariko ni ugutegereza tukareba uyu munsi nibyo biriwemo mu nama nta kintu na kimwe baraba bagutangaza impande zombi haba ku rwanda ndetse n'iri shyirahamwe ry'umukino ariko byanga bikunze ko igihe kizagenda kigenda tuzamenya igisubizo mu rwanda abakunzi b'uyu mukino bangana iki hari icyizere ko hashobora kuzaboneka abanyarwanda bawitabira ku rwego mpuzamahanga anete
ntabwo bavuga ko ari umukino uteye imbere cyane cyangwa se ukunzwe cyangwa ukinwa n'abantu benshi ariko nanone leta ntibishyiramo imbaraga hakabaho ubukangurambaga ko ari umukino udahenze nk'uko abantu benshi babivuga cyangwa babizi ntekereza ko dushobora kuzabona abana benshi batoya cyangwa se n'abashoferi bari basanzwe basiganwa bashobora kuba bahatana ku ruhando mpuzamahanga ariko sinekereza ko ari ibya nonaha ni ibintu bizafata igihe kuki u rwanda rwibanze kuri uyu mukino muri iki gihe abategura ibikorwa bavuga ko inyungu bifitiye u rwanda ari iyihe
urabizi igihugu cy'u rwanda ubu ngubu ubukungu bwacyo navuga ko bushingiye mu myidagaduro imyidagaduro rero n'ubundi ibamo siporo muri rusange urebye politiki y'igihugu cy'u rwanda muri iki gihe wavuga ko bayimuriye mu bijyanye n'imikino kugira ngo babe cyangwa se mu bijyanye n'imyidagaduro kugira ngo babe bakuramo amafaranga kuba ubu ngubu baba bajya muri formula wani ntabwo bitandukanye cyane kuko mu minsi iri imbere umwaka utaha urabizi ko bazakira amagare irushanwa ry'isi ry'amagare rizabera hano mu minsi ishize bakiriye fifa congress ndetse n'indi mikino n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye bya siporo byagiye bibera hano mu rwanda ibyo rero ni bigaragaza ko u rwanda icyo rushyize imbere ntabwo bita ku mukino uwo ari wo ahubwo icyo bareba ni ukugira ngo imikino muri rusange bayibyaze umusaruro ariko umusaruro uzana amafaranga ariko byongeye no kumenyekanisha igihugu cy'u rwanda rwanda ku ruhando mpuzamahanga
anete mugabo umunyamakuru w'imikino i kigali mu rwanda turagushimiye cyane komeza udukurikiranire by'iyo nama
murakoze cyane yego
tubabwire rero ko umuyobozi w'iryo shyirahamwe nk'uko twabivugaga ari mohamed ben suleiman ukomoka mu gihugu cya emira ziyunze z'abarabu guhera mu kwezi kwa mbere umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu umusanzu w'ubwiteganyirize bw'izabukuru uzava kuri atandatu ku ijana ugere kuri cumi n'abiri hayo ni amafaranga y'u rwanda kuri cumi n'abiri ku ijana rero bamwe mu bo bireba bemeza ko kwizigamira kandi umushahara utiyongereye bishobora kutazaborohera gloria tuyishime yavuganye na bamwe muri bo twavuga ko icyo gitekerezo ntabwo cyari kibi ariko nanone tugereranyije n'ubuzima uko bumeze bijyanye n'umushahara abantu babona muri iki gihe ndatekereza ko igihe cya kitarakagera cyo kugira ngo bakube kabiri cyane cyane ko n'iyo urebye iyo umuntu amaze gutanga amafaranga ayo mafaranga n'ubundi rssb irayacuruza ngira ngo umugenerwabikorwa nta kintu abona kuri urwo rwunguko rwabonetse bityo rero nkaba navuga ngo ahubwo aho kugira ngo bahite bakuba kabiri bagombye wenda kuganira n'abagenerwabikorwa ahubwo bakabanza wenda no kugira ngo basobanure iyo nyungu iba yabonetse ese inyungu umugenerwabikorwa we ayigiraho niyihe umva rero icyo gitekerezo cyari cyiza ubwacyo ariko ntabwo kuri iyi saha tugezeho cyari igihe cyo kugira ngo bahite bagishyira mu bikorwa ni igitekerezo cyiza leta yagize ariko kizagira ingaruka zitari nziza cyane cyane ku mukozi ukorera umushahara ko kuzamura kontribusiyo ya rssb umushahara utazamutse bizahita bigabanya umushahara ukoze agiye abona bikagabanya ubushobozi bwo kugura bwo kuba yajya ku isoko agahaha kuko ku isoko ibiciro ku isoko uyu munsi biri hejuru ugereranyije n'umushahara umukozi ayibona mu Rwanda icyakagombye gukorwa kwari ukuzamura umushahara umushahara wamara kuzamuka bakabona kuzamura kontribisiyo umushahara uzamutse bikajyana no kuzamuka kwa kontribisiyo umukozi atanga rssb niba yumva hari ishoramari rikorwa n'ikigo ashyiramo kontribisiyo ye ariko akaba atigera abona dividande atabona ubwasizi kuri urwo rushoro ku nyungu yabonetse ahubwo tukabona bitangaza imibare y'inyungu yabonetse ku mwaka ariko wategereza kontribisiyo cyangwa se dividante bahabwa nk'umukozi ugira uruhare mu gushyiraho cyangwa mu gutanga kontribisiyo namwe mu banyamakuru mushobora kutubariza byarushaho kuba byiza tugitangira gutanga umusanzu w'ubwiteganyirize umuntu yiyishyuriraga amafaranga atatu ku ijana n'umukoresha akishyura atatu ku ijana ntabwo yari amafaranga menshi ugereranyije n'imishahara uko imeze mu gihugu cyo mu rwanda ariko icyemezo cy'itegeko rigena ko abakozi bongeraho atatu ku ijana n'umukoresha kongera atatu ku ijana bakitangaza ko bizatangira kubahirizwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha ni umutwaro utoroshye ni umutwaro utoroshye kubwira umuntu ngo yizigamire ejo hazaza n'uyu munsi atariho hari ikibazo cy'umushahara mutoya mu gihugu cy'u rwanda mu myanya yose muri rusange hari n'ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro riri ku isoko ritoroheye abantu uvuga rero ngo umuntu niyongere ubwizigame bwe bwo mu zabukuru kandi n'uyu munsi atabayeho neza ntekereza ko bakabaye bagumishaho ayari asanzweho pansiyo natangiye kuyifata bibiri n'icyenda tuyafata buri kwezi kandi rwose tuyafatira ku gihe ntabwo barenze iminsi ariko rero amafaranga dufata ugerageje ibihe turimo ibintu byikubye inshuro zikabakaba mu icumi wajya ku isoko ugasanga utwo dufaranga baguhaye tujya kugura ito tugura ugasanga ni ubusa dufata ibihumbi mirongo itatu n'umunani ntacyo bimaze pe noneho bigakubitiraho n'uburwayi indwara zo mu zabukuru namwe ntimuziyobewe imiti isanzwe mfata yikubye kabiri y'amafaranga ya pasiyo bamenye mu rugo nta kintu njyanayo nkumva nyine ni ibibazo naho ukabaho kuri manafasha kuba barongeje numvise ari ibintu byiza ariko rero natwe duhembwa turiya dukiya twa pasiyo twa kera natwe bari bakwiye kugira natwe icyo batugenera bakongera ku mushahara pe twumvise babivuga kuri radiyo ko bahongeje bazajya batanga cumi na kabiri ku ijana ariko igitangaje babivuga gutyo bakavuga ko ari ukugira ngo abazajya bajya muri pansiyo bazajya babona nabo ya nkunga babona itubutse ariko ntabwo werura ngo bavuge ngo biragenda bitya cyangwa biratangira ryari kuko niba babatse menshi ni uko nabo babona yuko bagombye gutanga menshi kuko ubuzima bumaze guhenda icyo gihe rero bagombye kureba niba babigenjeje batyo natwe otomatikoma bagahita batwongera natwe mu kwa mbere tangira tukongeza
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
kurikira radiyo yacu rero no ku mbuga mpuzambaga za facebook na x duhe ibitekerezo byawe ku makuru tumaze kukugezaho nyarukira nonaha ni kuri radiyo yacu viyowe utubwire icyo utekereza umushinjacyaha mukuru w'urwego rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha serge bramertz ku wa kabiri w'iki cyumweru yabwiye akanama ka onu gashinzwe umutekano ko gusubiramo imanza z'abakatiwe atari uruhushya rwo gusubiramo amateka veniste nshimimana umushinjacyaha serge bramertse yahereye ku rubanza rw'uwitwa gerard ntakirutimana wasabye ko igihano yahawe cyo gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu cyahindurwa nyuma y'isubiramo ry'urubanza rwe ariko urukiko rw'ubujurire rukagihamya mu mwaka wa bibiri na gatatu gerard ntakirutimana wari umuganga ku bitaro by'abadivantisite b'umunsi wa karindwi ku mugonero yaburanishwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa arusha ahamwa n'icyaha cya jenoside jenoside n'icy'ubwicanyi nk'icyaha kibasira inyoko muntu kubera ibitero byo ku mugonero no mu bisesero ahanishwa igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu burameritse kandi yagarutse ku isubirwamo ry'urubanza rwa agustin ngirabatware wari minisitiri w'imigambi ya leta mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine yari yarakatiwe mu mwaka wa bibiri na cumi n'ibiri gufungwa imyaka mirongo itatu n'itanu hamwe n'ibyaha bitandatu birimo ubufatanyacyaha mu gukora jenoside no gushishikariza abantu kuyikora maze yemeza ko abatangabuhamya basabwe guhinyuza ubuhamya batanze mbere
hasubiwemo imanza ebyiri mu myaka ya vuba zarangijwe n'urukiko rwa rusha urwa mbere ni urwa nyirabatware muri izo zombi byagaragaye ko abatangabuhamya bahinduye ibyo bavuze mbere kubera ko bahawe amafaranga kwemerera abakatiwe ko imanza zabo zisubirwamo si impushya bahabwa zo gusubiramo amateka no gusiba ibyaha bakoze baremarema ibimenyetso
umushinjacyaha burameritse yanavuze kandi kuri felicien kabuga yifuza ko yakoherezwa mu rwanda uyu felicien kabuga aregwa ibyaha birimo jenoside no gushishikariza rubanda gukora jenoside by'umwihariko ashinjwa kurema no guha intwaro interahamwe umutwe witwaraga gisirikare uregwa uruhare runini muri jenoside yakorewe abatutsi yafatiwe mu murwa mukuru w'ubufaransa i paris ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa gatanu amaze imyaka makumyabiri n'itandatu ashakishwa na tepeye urukiko rwa onu rwashyiriweho u rwanda yavuze kandi no kuri fulgence kayishema wafashwe nyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani ashakishwa kubera ibyaha akekwaho kuba yarakoreye muri komini ya kivumu yayoboraga mu cyahoze ari perefegitura ya kibuye burameritse yabwiye inama ya onu ishinzwe umutekano umutekano ku isi ko kayishema agifungiye muri afurika y'epfo aho akomeje kwanga ko yoherezwa muri gereza y'urwego iri arusha muri tanzania kugira ngo azoherezwe mu rwanda aburanishwe
yatangaje ko ashaka gusaba ko icyemezo cyo koherezwa mu rwanda cyahindurwa kugira ngo iki kibazo kirangire hakenewe ko leta y'afurika y'epfo yakuzuza inshingano zayo mpuzamahanga igashyikiriza kayishe mu rwego rwasigaye ariho kurangiza imanza nk'uko bigaragara ku rupapuro rwo kumufata nyamara felicien kabuga aracyafungiye muri gereza y'irahi ariko ibiro byanjye bisanga akwiye gusubizwa mu rwanda igihugu yavukiyemo kandi afitiye ubwenegihugu ibyo bigatuma iki kibazo kirangira
mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka minisiteri y'ubutabera y'u rwanda yoherereje ubusabe umwanditsi w'urukiko igaragaza ko u rwanda rwiteguye kwakira felicien kabuga aramutse afunguwe perezida w'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha gati santana nawe yabwiye inama ya onu ishinzwe umutekano ku isi ko urwego ayobora rukeneye ubufatanye na za leta z'ibihugu kugira ngo haboneke umuti w'ibibazo bikomeje kuba ingorabahizi
nyuma y'imyaka itatu ntiharaboneka igisubizo kirambye ku bantu batandatu bafunguwe cyangwa se bagizwe abere bari mu gihugu cya nigeri babaho mu buzima bubi badahabwa ibyo bari bijejwe igihe bemeraga kujya kubayo hakenewe inkunga z'amareta kugira ngo imibereho yabo muri nigeri ihinduke cyangwa se babonerwe ibihugu bibakira ibyo ni ngombwa kugira ngo iki kibazo kirangire
nubwo bwose umushinjacyaha buramerit avuga ko urwego ayobora rumaze kugera kuri byinshi yemeza ko hakiri abanyarwanda barenga igihumbi bagishakishwa kubera uruhare bagize muri jenoside yabaye mu rwanda yasabye ibihugu kudakingira ikibaba abakekwaho ibyaha byo mu ntambara n'abajenosideri kugira ngo bashyikirizwe ubutabera bacirirwe imanza
radiyo ijwi ry'amerika ibagaruri hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho donald trump watoriwe kuba perezida w'iki gihugu azatangira uwo murimo ku mugaragaro ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa mbere umwaka utaha bwa mbere mu mateka y'iki gihugu yatumiye abakuru b'ibihugu b'abanyamahanga muri uwo muhango thomas kamirindi amazina y'abo Trump yatumiye ntarajya ahagaragara usibye rimwe Xi Jinping umukuru w'igihugu cy'ubushinwa umuvugizi wa Trump witwa caroline levitt yabivuze ku mugaragaro kuri televiziyo fox news That is true, yes. And this is an yego nibyo rwose ni urugero rw'ukuntu perezida trump akunda kuganira n'abayobozi b'ibindi bihugu si iby'inshuti gusa ariko ahubwo n'ibyo duhanganye nabyo ni uko twabibonye muri manda ye ya mbere barabimunenze cyane ariko ashaka kuvugana n'uwo ari we wese to anyone.
caroline levitt yasobanuye ko ibi byose biri mu mugambi wa trump wo gushyira leta zunze ubumwe za amerika imbere ya byose ubutumire bwagiye kwa Xi Jinping mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize nyuma gato y'insinzi ya trump mu matora aheruka ariko nta wundi mutegetsi w'umunyamahanga baratangaza watumiwe bavuga kandi ko bataramenya niba na Xi Jinping azaza caroline levitt yaravuze ati dutegereze tuzareba ijwi ry'amerika nayo yibarije ubuvugizi bwa perezida watowe donald trump niba hari abandi bakuru b'ibihugu by'amahanga batumiye ariko nta gisubizo kiraboneka kremlin perezidanse y'uburusiya yo yatangaje ko nta butumire perezida vladimir putin yigeze abona mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika nta mukuru w'igihugu cy'amahanga uraza mu birori byo kwimika perezida wayo byabaye umuco ko ibihugu by'amahanga biba biwuserukiwemo na ba ambasaderi babyo babihagarariye i washington Xi Jinping aramutse aje mu birori byo kwimika perezida trump byaba ari n'umwanya wo kuganira ku makimbirane ari hagati y'ibihugu byombi ibihugu bya mbere bibiri bikize ku isi amakimbirane cyane cyane ari mu nzego z'ubuhahirane n'ikoranabuhanga mu gihe yiyamamazaga trump yavuze ko ashobora kuzongera cyane imisoro n'amahoro kugera kuri mirongo itandatu ku ijana ku bicuruzwa biva mu bushinwa byinjira muri leta zunze ubumwe za amerika mu by'ikoranabuhanga guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika yahaye sosiyete tiktok y'abashinwa igihe ntarengwa cyo ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwa mbere gutaha ngo ibe yagurishijwe cyangwa se icibwe mu gihugu tiktok yaratsinzwe mu nkiko zo hasi zo muri leta zunze ubumwe za amerika ijuririra urukiko rw'ikirenga mu cyumweru gishize ntiruratangaza igihe ruzacira urubanza
nshuti mukomeje gukurikira radiyo ijwi ry'amerika mu kanya turagana ku musozo w'amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba ariko tubanze twibukiranye zimwe mu ngingo z'ingenzi twabagejejeho twababwiye ko u rwanda rwatangaje ko rwifuza kuzakira imikino y'isiganwa ry'imodoka yitwa formula one ni mu nama rusange y'ishyirahamwe ry'uyu mukino yafunguwe ku mugaragaro i kigali mu rwanda uyu munsi twababwiye kandi ko guhera mu kwezi kwa mbere umwaka utaha ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu umusanzu w'ubwiteganyirize bw'izabukuru uzava ku mafaranga y'u rwanda atandatu ku ijana ukagera kuri cumi n'abiri ku ijana bamwe mu bo bireba bemeza ko kwizigamira kandi umushahara utiyongereye bishobora kutazaborohera mwabumvise muri aya makuru kuri wa gatanu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika antony blinken yagiriye uruzinduko rutatangajwe muri iraq kugira ngo abonane na minisitiri w'intebe mohamed shia al sudani baganire ku bihe bizaza by'igihugu gituranyi cya siriya perezida wa turukiya Recep Tayyip Erdogan yavuze ko igihugu cye gishobora kugira uruhare mu gukemura amakimbirane hagati ya sudani na emire ziyunze z'abarabu mu ntara ya gaza abanyepalestina mirongo itatu na batatu baguye mu gitero cy'indege za israel bashyinguwe rero uyu munsi mu marira menshi abo mu miryango yabo basomaga igitabo cya koran igihe barimo babashyingura twababwiye kandi yuko mu kwezi gutaha kwa mbere itariki makumyabiri perezida watowe muri amerika donald trump azatangira uwo murimo ku nshuro ya mbere rero mu mateka y'iki gihugu akaba yaratumiye abakuru b'ibihugu b'abanyamahanga muri uwo muhango nubwo uh, bataramenyekana amazina aya makuru rero n'andi twabagezagaho mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu wayishatu radiyo yacu viwe akadomo komu ntimwibagirwe kuduha ibitekerezo byanyu ku mbuga za facebook instagram na youtube x kuri radiyo yacu vowe nshuti mwarimu duteze amatwi reka tubashimire ko mwahisemo radiyo ijwi rya amerika tubararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu byose kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese